tubashimire kumandanya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda naho turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika abari uganda mu karere ka kisoro namwe mukatwumva ata nkomanzi kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jewe diane nininahazwe ingingo nkuru nkuru ziyagize abatwara intara y'iburasirazuba n'iy'amajepfo ku ruhande rw'u rwanda n'abatwara intara za kirundo na muyinga ku ruhande rw'uburundi uno musi ku wa mbere bahuriye ku mupaka wa gasenyi nemba ugabura u rwanda n'uburundi
ubufatanye mu gukemura ibibazo bishoboka ni ikintu twashyize imbere twumvikanye ko ikigira kabiri hariho guhanahana amakuru ku gihe hagati y'inzego ibibazo bigakemuka ku nzego zose n'ibindi twagiye tuganiraho bijyanye guhanahana abo bagizi ba nabi bo ku mupaka cyangwa se abakora imyirondoro y'amategeko y'umutekano ku mupaka aba ni bamwe muri abo bategetsi b'intara zo mu burundi no mu rwanda bagiranye umubonano kuri uno wa mbere muri sudani ubutegetsi bwatembagajwe umushikiranganji wa mbere w'imfatakibanza atabwa muri yompi turabigarukako naho muri afghanistani onu itabariza abanyagihugu bagera ku miliyoni mirongo ibiri na zitatu bugarijwe n'inzara aya makuru yose turarambura mu kanya isase sangwa ikaze bakunzi bacu reka amakuru agezweho hirya no hino ku isi tuyahere muri sudani aho abasirikare bahiritse ubutegetsi umushikiranganji wa mbere w'imfatakibanza abdallah hamdok nawe atabwa muri yompi thomas kamirindi atubwira ibindi kuri ino nkuru abasirikare bigaruriye radiyo televiziyo y'igihugu n'izindi nyubakwa za leta umukuru w'igihugu w'inzibacyuho ari nawe muyobozi w'ikirenga w'igisirikari general abdel fatah al buran yatangarije kuri radiyo televiziyo ya leta ko yasheshe inama nkuru guverinoma n'itegeko nshinga yavuze ko ashyizeho amategeko y'umukwabo mu gihugu cyose asobanura neza ko igihugu kiyobowe n'igisirikari minisiteri y'itumanaho isa n'ikiri mu maboko y'abashyigikiye minisitiri w'intebe w'inzibacyuho abdallah hamdok mu itangazo yashyize kuri facebook ivuga ko hamdok yanze gusinya inyandiko yemera kudeta maze abasirikare bamuta muri yombi we n'abandi baminisitiri be benshi b'abasiviri bajya kubafungira ahantu hatazwi iyi minisiteri ikomeza ivuga ko abaturage ibihumbi n'ibihumbi bagiye mu myigaragambyo by'umwihariko imbere y'icyicaro gikuru cy'ingabo z'igihugu i Khartoum bamagana kudeta yemeza ko abasirikare babarashemo bakomerekamo benshi ariko umubare w'abakomeretse nturamenyekana neza inama nkuru y'igihugu na guverinoma z'inzibacyuho zagiyeho nyuma y'ihirikwa rya perezida bashar al bashir hashize imyaka ibiri zari zihuriwemo n'abasirikari n'abasiviri zigamije gutegura amatora yo gushyiraho ubutegetsi bwa gisiviri kudeta ibaye mu gihe abasirikare bagombaga gusimburana n'abasiviri ku buyobozi bw'izi nzego abasirikare rero bagombaga kuzishyira zombi harimo n'urw'umukuru w'igihugu mu maboko y'abasiviri mu kwezi gutaha naho amatora yarateganijwe mu kwezi kwa karindwi ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu thomas abatandukanye rero babandanya kugira ico bavuga kuri iyo kudeta yo muri sudani perezida w'ubufaransa emmanuel macron yanditse kuri twitter ko yamaganiye kure kudeta yo muri sudani avuga ko ashyigikiye guverinoma y'inzibacyuho kandi asaba ko umutekano wa minisitiri w'intebe abdallah hamdok n'abandi bafashwe bose wubahirizwa ndetse bakarekurwa vuba mu itangazo yashyize ahagaragara perezida w'inama y'ubutegetsi y'umuryango w'ubumwe bwa afurika musa faki mahamad avuga ko yababajwe cyane n'ibibera muri sudani arasaba ko minisitiri w'intebe n'abandi bategetsi bafunzwe barekurwa asaba kandi n'ibiganiro hagati y'abasiviri n'abasirikari umunyamabanga mukuru wa liga arab umuryango w'ibihugu by'abarabu abul geit nawe yagaragaje impungenge zikomeye asaba impande zombi kubahiriza amategeko y'inzibacyuho ziyemeje mu maso y'isi yose mu itangazo yashyize kuri twitter umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye antonio guterres aragira ati namaganye kudete yo muri sudani minisitiri w'intebe hamdok n'abandi bategetsi bagomba kurekurwa bidatinze itegeko shingiro ry'inzibacyuho rigomba kubahirizwa gutereshi yongeyeho ko umuryango w'abibumbye uzahora inyuma y'abaturage ba sudani intumwa ye yihariye muri sudani volka pertes nawe yatangaje ko ahangayikishijwe cyane na kudeta avuga ko gufunga abategetsi b'abasivili binyuranyije n'amategeko kandi bidashobora kwihanganirwa ati ni inshingano z'inzego z'umutekano gukora ibishoboka byose kugira ngo umutekano no kumererwa neza byubahirizwe kuri abo bose bafunze ndahamagarira izo nzego kurekura bidatinze abo bose batawe muri yombi nawe arasaba ibiganiro ku buryo bwihutirwa umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu michel bachelet nawe yasohoye itangazo yamagana yivuye inyuma kudeta yo muri sudani arasaba ko abafunze barekurwa vuba aragira ati byaba ari ishyano sudani isubiye inyuma kandi yaribohoje imyaka y'ingoma y'igitugu igihugu gikeneye gushingira imizi demokarasi abaturage badahwema guharanira nk'uko n'ubu barimo babyerekana mu mihanda umuryango w'ubumwe bw'uburayi nawo watangaje ko uhangayikishijwe cyane n'ibibera muri sudani nk'uko umuyobozi w'urwego rw'ububanyi n'amahanga rwawo joseph borrell yabyanditse kuri twitter avuga ko kudeta yatatiye revolution inzibacyuho n'inyota abaturage bafitiye amahoro ubutabera n'iterambere nawe arasaba ko abafunze bafungurwa bidatinze ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika i khartoum iratangaza kuri twitter ko ihangayikishijwe bikomeye cyane n'ibyo abasirikari barimo bakorera guverinoma ya gisiviri kandi iramagana ibikorwa bibangamiye inzibacyuho irahamagarira abasirikare kureka guverinoma y'inzibacyuho ya gisiviri gukomeza akazi kayo gakomeye ko gushyira mu bikorwa ibyifuzo bya revolution intumwa yihariye ya leta zunze ubumwe za amerika mu karere k'ihembe rya afurika jeffrey feltman yanditse kuri twitter ko kudeta iteye impungenge zikomeye mu minsi ishize kugeza ejo ku cyumweru yari Khartoum mu biganiro n'abayobozi b'igihugu barimo general arburan na minisitiri w'intebe hamdok ku makimbirane ya politiki yugarije sudani naho umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'ubushinwa wang wenbin yatangaje ko guverinoma y'igihugu cye ishaka ko impande zose zikemura amakimbirane zifitanye binyuze mu biganiro
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nane bicaye ku masonga mu kanya nk'itangura ishami mpuzamakungu onu rimenyesha ko abanyaafghanistan miliyoni mirongo ibiri na zitatu bageramiwe bikomeye n'inzara fidela niyo ngabo nibyaje kutubwira ico kibazo gishobora gutangura gukomera kurushiriza kuva mu kwezi kw'icumi na rimwe k'uyu mwaka ishami ry'ishirahamwe onu rijejwe ibifungurwa fao rimenyesha ko ingaruka z'uruzuba intambara n'ubutunzi bwatitutse vyageramiye bikomeye ubuzima bw'abanyagihugu no gushobora kuronka ibifungurwa amashirahamwe atanga imfashanyo avuga ko inkurikizi z'uruzuba zibonekeje muri uyu mwaka zishobora kuzobandanya gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri mu bageramiwe n'inzara harimwo abana bari munsi y'imyaka itanu imiliyoni zitatu n'ibihumbi amajana abiri bashobora kuzogira ikibazo gikomeye cyane cyo gufungura mu mpera z'uyu mwaka iryo tohoza ryakozwe n'ishyirahamwe onu ribaye mu gihe igihe c'ubukanye bukomeye cegereje ivyo bishobora gutuma imfashanyo zidashobora gushikira ibice vy'igihugu aho imiryango izera kuri izo mfashanyo mu mezi atari make yo mu gihe c'ubukanye bukomeye ibihugu bihana urubibe na afghanistan harimwo ubushinwa pakistan na iran biza vyararungitse imfashanyo ivyo bihugu vyaremeye kuyongereza kurushiriza kugira bifashe leta y'abatalibani guhangana n'ikibazo c'ibifungurwa fide niyo ngabo urakenuye tugaruke ku mugabane wa afurika aho sosiyete ikora imiti muri afurika y'epfo yitwa aspen farmacare itangaza ko iri mu myiteguro yo kongereza ibitigiri vy'incanco zo kurwanya ikiza ca covid ya cumi n'icenda ikora iyo sosiyete itegekanya kuzogera mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane imaze kuza irakora incanco ziri hagati y'umuriyaridi n'imiliyoni amajana atatu ku mwaka ku mwaka turacari kumwe na fidel niyo ngabo izoba ivuye ku bitigiri vy'incanco ikora ku mwaka muri iki gihe zigera ku miliyoni amajana abiri na mirongo itanu iyo nkuru yatangajwe n'umuyobozi mukuru w'iyo sosiyete uno munsi kuwa mbere isosiyete aspen pharmacare igeze ku ntambwe ya nyuma yo gukora incanco zo kwirinda covid cumi n'icyenda z'isosiyete johnson and johnson hisunzwe amasezerano y'ayo masosiyete abiri yagiraniye iyo sosiyete itegekanya kuba imaze gukora incanco imiliyoni amajana indwi gushika mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu umwaka umwe inyuma yaho izoba imaze gukora incanjo umuriyaridi n'imiliyoni amajana atatu hisunzwe amasezerano isosiyete aspen pharmacare yagiranye na johnson and johnson itegerezwa guha afurika y'epfo incanjo imiliyoni mirongo itatu n'umwe izoha kandi akarere ka afurika incanjo zigera ku miliyoni amajana ane biciye mu masezerano n'umuryango w'ubumwe bwa afurika ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda aya makuru yose aba agezweho ijya nino ku isi muhejeje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram na facebook ni vowa radiyo yacu mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga binini ayo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere muri uganda abarwanyi bitirira idini rya kisilamu bigamvye igitero ca bombe cagabwe mu micungararo y'umurwa mukuru wa uganda kampala hari kuwa gatandatu ku mugoroba ni igitero cahitanye umuntu umwe gikomeretsa abandi ndwi ino nkuru tubandanya kwikurikiranirwa n'umumenyesha makuru wacu ignatius bahizi ari i kampala mu nama n'abanyamakuru umuvugizi w'igipolisi fred enanga yahamije ko umuntu umwe ari we wahitanywe n'icyo gitero abandi bantu barindwi bagakomereka kandi bane muri bo bagakomeretswa bikabije amakuru yabanje gusohoka yavugaga ko ari abantu babiri bishwe umuvugizi w'igipolisi yasobanuye imiterere y'icyo gisasu cya bombe n'uburyo cyatezwemo ati abagabo batatu baje nk'abakiriya basanzwe baje bafashe agasakoshi kari karimo ikintu kitamenyekanye nuko bagashyira munsi y'imeza bari barimo kunyweraho inzoga baganiye n'abandi bo basanze mu kabari bisanzwe ndetse banabagurira inzoga n'ibyo kurya nyuma gato baje gusohoka bakimara gusohoka igisasu cyaturitse kigarukira mu mwanya ungana na metero eshanu bisobanuye ubwoko bw'igisasu bakoresheje abahanga mu bisasu bya bome bavuze ko icyo gisasu cyari gikozwe mu bintu bisanzwe nk'imisumari n'ibindi byuma bari bagiye bateranya bivuze ko irari iterabwoba ryo mu rugo uyu muvugizi w'igipolisi kandi yanatangaje ko abateze icyo gisasu ubu barimo guhigwa bukware ariko anasaba abaturage kutagira ubwoba kuko inzego zishinzwe umutekano zifite ubushobozi bwo kuburizamo ibindi bitero nk'ibi ku rubuga rwe rwa twita perezida museveni yavuze ko icyo gitero cyagaragaye nk'igikorwa cy'iterabwoba ati rubanda ntirugire ubwoba kuko tugiye kunesha aba bagizi ba nabi nk'uko twagiye tubikora mbere uko niko perezida museveni yanditse ku rubuga rwe rwa twita iki gitero kibaye nyuma y'ibyumweru bibiri leta y'ubwongereza hamwe n'ubufaransa basohoye amakuru y'uko hashobora kubaho ibitero by'abaterabwoba muri uganda ayo makuru yasabaga abashinzwe umutekano muri uganda gukanura amaso kuko hari icyashoboraga kubaho igihe icyo ari cyo cyose ibyo bihugu byombi byanasabye abaturage babyo batuye muri uganda kwirinda imyanya ihurirwamo n'abantu benshi ariko inzego zishinzwe umutekano muri uganda zisa nk'izitarahaye agaciro ayo makuru umuvugizi wa polisi ati kuvaho ibitero by'iterabwoba nk'ibi byatangiriye kubera muri uganda inzego zishinzwe umutekano zimaze guhagarika ibindi byinshi ati amakuru ajyanye n'ibitero y'ibihugu by'ubwongereza n'ubufaransa yatanze ntabwo yatungaga agatoki ahantu runaka ibyo bitero byajaga kubera kandi hari n'ibindi bisobanuro atatanze mu myanya mike yavuzweho ishobora kubamo ibyo bitero aha iki cyabereye ntabwo hari harimo muzi neza ko kuva mu bibiri na cumi tumaze kuburizamo ibitero byinshi cyane by'iterabwoba ndetse tukanasenya imwe mu migwi y'abaterabwoba bari bashinze mu gihugu kubera ubushobozi bw'umugwi wa polisi ushinzwe kurwanya iterabwoba mu gihugu igitero cyo ku mugoroba cyabereye mu kabari kagendwa cyane n'abantu bakunda kurya inyama y'ingurube yokeje kari ahitwa kawempe hafi n'umurwa mukuru kampala iki gitero cyanibukije abanyayuganda ibitero by'iterabwoba bibiri byabereye icyarimwe mu mwaka wa bibiri na cumi mu myanya y'abantu bareberagamo umukino wa nyuma w'umupira w'amaguru w'igikombe cy'isi yose ibyo bitero by'icyo gihe byigambwe n'umutwe w'intagondwa wa al-shabab wavuze ko wari urimo guhana uganda kubera ko yohereje abasirikare bayo muri somaliya byahitanye abantu mirongo irindwi na batatu n'abandi basaga ijana barakomeretswa ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda ku mupaka wa gasenyi nemba ugabura u rwanda n'u burundi habereye inama ihuza abatwara intara y'uburasirazuba n'iy'amajepfo ku ruhande rw'u rwanda hamwe n'intara za kirundo na muyinga ku ruhande rw'u burundi abategetsi bari kumwe n'abatwara uturere n'amakomune hamwe n'indongozi mu gipolisi ku mpande zose bavuze ko bariko baraganira ku bijanye no guteza imbere imigenderanire no korohereza abanyagihugu bahana imbibe iyo migenderanire iriko iranagurwa yatosekaye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu inkuru tubaza umenyeshamakuru w'ijwi rya amerika mu rwanda pierre claver niyo nkuru abayobozi b'intara zine zibiri zibiri ku ruhande rw'u rwanda n'uburundi zisangiye urubibe basigura ko inama yabo idasanzwe ya mbere bagize kuri uyu wa mbere ari ugushira mu ngiro icyifuzo c'abakuru b'ibihugu vyabo co kunagura imigenderanire yatosekaye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ku mupaka wa gasenyi nemba ugabura ivyo bihugu bibiri buramatari w'intara ya kirundo albert hatungimana yari kumwe na mugenzi we w'intara ya muyinga jean claude barutwanayo hamwe n'abaserukira igipolisi polisi igisirikare ba musitanteri hamwe n'abajejwe iperereza ku izina ry'uburundi burumatari albert hatungimana yagarutse ku byo bafunditse ubufatanye mu gukemura ibibazo bishoboka ni ikintu twashyize imbere twumvikanye ko ikigira kabiri hariho guhanahana amakuru ku gihe hagati y'inzego ibibazo bigakemuka ku nzego zose ikigira gatatu inzego zo mu bisata bitandukanye ibijejwe umutekano ibijejwe fraude ibijejwe iperereza twavuganye yuko zohanahana nazo nyene amakuru hari ibijanye n'imigwi y'iterabwoba cyane abagizi ba nabi uhungabanya umutekano haba mu bihugu byose abantu usanga bajabuka imbeho ugasanga baragikoze ubugizi bwa nabi mu rwanda cyane abo bica mu burundi ugasanga barajabutse mu rwanda icyo twavuganye ko dutegerezwa kubagwaniriza hamwe ku ruhande rwanda umuyobozi w'intara y'iburasirazuba gasana emmanuel yari kumwe n'uw'intara y'amajepfo kayitesi alice abatwara uturere inzego za gisirikare n'igipolisi ku izina ry'izo ntumwa gasana yashimangiye ku kibazo c'umutekano ku mipaka nuko twiyemeje gufatanya byimbitse kugira ngo dukemure ibibazo by'umutekano ku mupaka ikindi hari n'ubukangurambaga tugomba gukora ku mpande zombi byabuza nk'uwo murobyi kuba yashobora kuza wenda atazi ikirere umuntu ukora amagendo byabuza n'umuntu ujya kwahira ibyatsi hakurya wenda kubera ubumenyi buke abaturage bacu bagira imyumvire yo hejuru yerekeranye n'amategeko agenga umupaka n'ibyo bakwiye kwirinda n'ingaruka zabyo ejo n'umugizi wa nabi ntazabacemo ngo akore ibinyuranyije n'amategeko n'ibindi twagiye tuganiraho bijyanye guhanahana abo bagizi ba nabi bo ku mupaka abanyagihugu begereye umupaka w'u rwanda n'uburundi ku mpande zose babwiye ijwi ry'amerika akatari gake ko bifuza ko imipaka yugururwa ni uko uhugurura nk'uko buguruye abandi hanyuma natwe imigenderanire y'u rwanda n'uburundi ikabandanya iyo mupaka wakora twarashobora utukora mu rwanda tugashobora utumandirena mu rwanda tukaronka udufaranga twabasha kuraba utudagara tw'abana ubungubu dusa n'abantu twishe dusa n'abantu baboshwe imiryango yagiye ishakayo ababyeyi babo ntibabona uko babasura n'abana ntibabona uko basura ababyeyi babo nkanjye niho navuye navukiye ariko nza gusa ndi umunyarwanda nubwo nagera ku mugezi mba ndi kubona jama yanjye hakurya gusa nanayiha ukuboko ko nyihaye ukuboko urumva mba nkoze furagisiyo iki cyifuzo abategetsi baserukiye ibihugu bibiri ntibagihuriza ko gasana emmanuel abona ko intambamyi ari kiza c'umugera wa korona ariko mwibuke ko hajyaga habaho mbere ya kovidi abantu bajya guhahirana bajya kujyanira ugasanga rokari cyangwa se inzego zo hasi bafite ukuntu babamenya biracyakomeye gato kuko gifite ikibazo kiracyahari ntabwo cyari cyahagera ubwo rero turakomeza tubyumvikaneho tureba n'igihe ko kigenda kitungana muri iyo nzira nabwo ndetse n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu ibihugu byombi baduha umurongo uko byagenda bikemuka yamara ku rundi ruhande albert hatungimana burumatari w'intara ya kirundo yavuze ko inyishu iri mu nzego zo hejuru yiwe icyo izo nzego zo hejuru zigona caheruka gushikirizwa na Ines Sonia Niyubahwe umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu mu kiganiro c'abavugizi b'inzego caba itariki umunani z'uku kwezi imbibe z'Uburundi n'u Rwanda zugawe inyuma y'uko habereye ugutosekazwa kw'imigenderanire inyuma y'uko hari habayeho kugerageza gutembagaza ubutegetsi bw'Uburundi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu nk'Uburundi bwarasavye u Rwanda y'uko bworekura bwotanga abarundi basanzwe bari mu rwanda bagirizwa yuko bashatse kugerageza gutembagaza ubutegetsi bw'uburundi icyo ntikirashyirwa mu ngiro ku bw'ibyo rero imigenderanire iriho ni myiza mugabo turacyakeneye kwitosora ari nacyo gituma imbibe zitaruguru naho biri uko abatwara intara zine zihana urubibe rw'uburundi n'u rwanda bemeranije ko bagiye gushikiriza inzego zibatwara icifuzo co kugurura imipaka pierre claver niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika Pierre Claver niyo nkuru urakenuye mu gihugu c'u Burundi ibihuha ko urucanco rwa covid ya cumi n'icenda rufise ingaruka mbi ku magara y'abantu bitanguye kugira ingaruka kwa gatanu w'indwi twaraye dusozereye bamwe mu banyeshure biga ku mashure abiri yo muri komini Rugombo turi mu ntara ya Cibitoke barahunze inyuma yo kwikeka ko hari abaje kubatera urucanco rwa virusi ya corona umunyeshure umwe yarakomerekeye muri ako kajagari abandi baravunagurika ina Nairobi muri Kenya Elojuri Kaneza aduha inkuru irambuye abanyeshuri birutse baratemesha kuri uyu wa gatanu mu gatondo nabo ku mashure nshingiro ya rugombo ya mbere n'iya gatatu ni muri komine rugombo intara y'ibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'uburundi bataye abarimu babo mu masomero biruka baca mu madirisha abandi bagundanira mu miryango nk'uko abarezi bavyemerejwe irya amerika abanyeshuri bagenda nk'abahunga bamwe bavunitse haba n'akana k'agahungu kakomeretse cyane kagonzwe n'imodokari igihe we na bagenzi be bagerageza kuja ku kibarabara bataraba imbere n'inyuma byose byatanguye mu ndwi uheze aho abanyeshuri bo ku mashuri atandukanye bavuga ko bafite amakuru ko incansho za covid cumi n'icyenda zigiye gutangura gutangwa ku gahato mu mashure kandi ko zifite ingaruka mbi ku magara y'abazihabwa zimwe mu ngaruka abatanga ibihuha mu mashure bashira imbere ni ukugumbaha ku baterwa incanco ukugabanya inkomezi ku gitsina c'umugabo yarangura amabanga y'abubatse hamwe n'ibindi hari n'ababwiye abo barerwa ko abahabwa inkingo baca bapfa haheze iminsi mikeya ibi twavyiganiwe n'abavyeyi babiganiriwe n'abana babo kuri uyu wa gatanu vyagiye kunyurwa n'umukenyezi yinjiye kuri rimwe muri ayo mashure yatari kure na kure afise umwitandiro wera mu mutwe hamwe n'imodokari yaje batari bamenyereye kubona maze bibaza ko incanco zibashwaye niko gushwa baraduka barahitanana amasomero asigara yera nk'uko twavyiganiwe n'abarezi jeremi sibomana umuyobozi w'indero muri komine rugombo yibaza ko ibihuha hanini abana bavyumvira mu miryango iwabo aho nizigiyimana na jacqueline mukeshimana n'abavyeyi barereye kuri ayo mashure basaba abajejwe indero ku bigo bitandukanye gutuma ku manama y'abavyeyi amazi atararenga inkombe twe dutangazwa no kubona abana bazindukira kuja kw'ishuri hama munye mukabona umwana aje yiruka akubwira ngo yabonye abazungu ngo yabonye ngo abantu baje gutera incanco ivyo rero nk'ubu jewe no musi umwana yari yaramukiye aja kw'ishuri ishuri nyene mu gatondo ubu niho mbonye aza yirukanga twasaba abarezi dusangiye kurera ko botunganya inama y'abavyeyi kugira ngo ayo makuru maba abana bafise tugerageze umwe wese yegera umwana turabe ko vyobava mu mitwe amakuru y'abana batubwira ati hariho ibintu bazanye mu bikarto bashira mu biro nk'abarezi dutumiza inama bakatubwira neza uko bimeze hama n'ivyo bikarto biriyo bagasohora bakereka abana ivyo ari vyo bakabereka ko atari vyo bakatubwira uko bipanze natwe tukagenda kuvyumvisha abana bacu Sibomana arongoye indero muri komine Rugombo yavyumvise nk'ejo twamaze gusaba abayobozi bose gutegura amanama bagakorana amanama n'abavyeyi kugira ngo babasabe kumenyesha abana babo ko ivyo bintu ari bihuha ari bihuha bitabaho kandi nibaza ko ivyo bitoba muri komine rugombo gusa muri zone naho nyene imwe zone ya rugombo vyerekana ko hari bihuha hariho abantu bariko baragumura abana cane cane ababwira ibintu bituma bagira ubwoba ntibashobore gukurikirana neza ishure mu burundi ibijanye n'incansho z'umugera wa korona ntibonwa kumwe kandi n'abategetsi ku nzego zo hejuru umushikanganje w'amagara y'abantu tade ndikumana yemeza ko leta itokwemera inkingo zigirira n'abanyagihugu aha yarahejeje kubonana n'abafasha mu gisata c'amagara y'abantu mu ndwi ziheze leta niyo igejwe amagara y'abanyagihugu bose muri rusange atanu mwavuyemo inshansho rero zarakozwe hari izo mugenda mubona twebwe rero nta kintu kibi twazanira abenegihugu kandi turazi neza yuko uko iminsi igenda niko tubona tuti urucanco canke ruriya urufise ingaruka nziza nyinshi ingaruka mbi zuru nazo nizi kandi uko iminsi igenda niko habaye ingaruka barondera umuti ushobora gufasha uwo bateye urwo rucanco kugira ngo ntagire ingaruka mbi nyinshi n'ayahandi nta kintu kibi ushobora kuzanira abenegihugu ariko ku munsi wa mungu ushize umushikiranganji wa mbere yatangaje ko inkingo za covid 19 atari izo kwizera asigura ko n'abahinga bazikoze bataronse umwanya uhagije wo kwiga ku ngaruka zazo arenga iyo bunyoni yari muri komine mpinga kayove mu ntara ya rutana mu manuko bushira ubuseruko bw'uburundi buha imfashanyo imiryango amajana atatu y'abantu nikora ikibazo urucanco rwa korona rwagize mu isi nzima waje gihutihuti abahinga bene kurukora ntibaronka umwanya wo kugira ngo bamenye ingaruka mbi rushobora gutera bivugira mu ntamatama cyangwa bagatinya kubibwira bene gihugu mugabo murakwiye kumenya ukuri turazi ko urupfu n'imvane bijana ntihagire bazabama bitana ba mwana ngo none leta ntiyatubwiye ngo ntitwamenye ibyo ari byo ibyo ni uko byifashe ikindi twavuga ko urwo rucanco ni uko abicanagishije bagarutse bakagwara n'uguhwera bagahwera ni nayo mpamvu rero tugira tuti ntitwofata ubwo buhinga twumva tudatahura neza n'abahinga bwabo badatahura neza ngo tubushimire y'umugambi wa leta twabonye igifitiye akamaro abantu ba mbere batanguye kuronswa incanco ku munsi wa mbere w'indwi mu burundi ariko nta mutegetsi n'umwe yuguruye ibikorwa by'iryosekeza byatanguranye n'incanco ibihumbi amajana atanu zatanzwe n'igihugu c'ubushinwa kugeza ubu ibihugu vya eritreya ku mugabane wa afurika na korea ya ruguru ku aziya nivyo vyonyene bitaremera incanco zikinga umugera wa covid cumi n'icenda nk'uko vyemezwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ryita amagara y'abantu kw'isi oms kw'isi yose hagiye haboneka abantu ku giti cyabo amadini cyangwa amashyirahamwe apingiza injanjo bakanazivuga ko ibintu byinshi bitandukanye adafitiye ibyemezo eroje urikaneza ijwi rya amerika ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda haraheze iminsi ibitangazamakuru bimwe na bimwe vyo mu gihugu c'u rwanda vyerekana abagore bashorera abana babo ku bugeni bw'abasore baba bemeza ko bavyaranye nabo abasore bo baba bavuga ko bakiri ingaragu ni ukuvuga ko batigeze barongora iyo abapfasoni bagiye muri ubwo bugeni vyakunze gukurikirwa n'amarira benshi bemeza ko ashobora guhungabanya abatari bake uh, babona ako kajagari kaba katewe n'abavyeyi babo ariko na cane cane bigahungabanya abana babibona ibi none biterwa n'iki vyokemerwa gute itegeko ry'u rwanda ubundi ritegekanya iki mu gihe nk'iki geoffrey mutagoma yabibajije maître maurice munyentwari impuguke mu mategeko mbonezamubano ubusanzwe dufite mu rwanda itegeko ry'umuryango itegeko ry'umuryango ni itegeko ryo muri bibiri na cumi na gatandatu rikaba riteganya uburyo ishyingirwa rikorwa ubundi usibye na kuriya kuntu abantu baza mu murenge abantu bagiye gusezerana bakaza kwitambika ubundi baba baranahawe iminsi makumyabiri buri mariage yose kugira ngo ibe habanza kubaho iminsi makumyabiri yo kwitangaza bakamanika amatangazo ariho abageni ku murenge kugira ngo umuntu wese ufite ikibazo kuri abo bageni abe yakegera ubuyobozi bw'umurenge cyane cyane gitifu w'umurenge kuko niwe ufite karite yo kubasezeranya kugira ngo muri iyo minsi makumyabiri umuntu wese ufite ikibazo abe yakigaragaza noneho gisuzumwe kugira ngo bazajye kujya gushyingira bazi neza ko nta kibazo gihari rero akenshi ukunda gusanga abantu iyo minsi makumyabiri ntabwo bayikoresha wenda ngo bajye kuvuga ibibazo bafite kuri iyo mariage igiye kuba ahubwo akenshi usanga abenshi iyo minsi ntibayikoresha ahubwo ukunda gusanga abenshi bitabira kuza kuri wa munsi nyirizina w'ishyingirwa abageni bambaye neza bagiye gusezerana imbere y'ibendera akenshi nibwo baza guteza ikintu nakita nk'umutekano muke bagaragaza ko hari ibyo batishimiye ku bageni bagiye gushyingirwa ubwo nagira ngo nerekane ko nerekane mbere na mbere ko n'uburyo babikoramo ubundi atari ko bikorwa kuko iminsi makumyabiri baba barayihawe kugira ngo nimba hari ufite ikibazo akigaragaze ariko no kuri uriya munsi haramutse hari ikibazo kigaragaye kandi ko cyumvikana ishyingirwa rigomba guhagarara kugira ngo banze bagikemure ariko ubundi uburyo bwiza bwo kubikora ni ugukoresha ya minsi makumyabiri ibanziriza ishyingirwa ko abageni amatangazo ariho abageni ku murenge babamanika bivuze ko noneho ababigenza kuriya babangamira ituze rya rubanda binashoboka ko bakurikiranwa n'amategeko ubundi ari urego yaregwa n'inzego z'umurenge biriya byafatwa nko kubangamira inzego z'ubuyobozi mu kazi kazo kuko ni icyaha kuvogera cyangwa se kubangamira cyangwa se kubuza inzego z'ubuyobozi gukora inshingano zazo kubera yuko ntabwo mbisubiremo ntabwo ku murenge ntabwo ari mu rukiko iyo umuntu afitanye ikibazo na mugenzi we ntabwo ntabwo akora igisa n'imyigaragambyo ahubwo akoresha inzira zemewe n'amategeko agategura ikirego cye akagishyikiriza urukiko cyangwa se izindi nzego zireba navuze ko ashobora no guhera no mu nzego z'ibanze ariko biriya bintu ubona umugore aza akazana n'abana bagatumira n'itangazamakuru ukabona habaye ikintu kimeze nka sikandare cyangwa se nk'agahomamunwa mu murenge abageni basezerana murabizi ko ubukwe cyangwa se nabura nabwo ni ubukwe bita mariage civile ubukwe ni ikintu kiba gikomeye ku bageni ni ikintu gitera amarangamutima ni umunsi wabo maybe utazanagaruka kuko ni ntabwo abantu ntabwo abantu ari kenshi basezerana inshuro zirenze imwe kujya kubabuza umudendezo wabo ku munsi wabo w'ibyishimo ukomeye nk'uriya ukajya kubicira amafoto eh, ni ikintu ni urugomo njye birambye urugomo Ah, ariko nanone akaba ino ngaha duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro bari kumwe na jewe diane ninahazwe ibiganiro n'amakuru byari bihagarikiwe na edi rwema byashizwe hamwe na fasile gebehu ku izina rya bagenzi bacu bose tukaba tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo